Iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere itariki cumi n'imwe y'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na federika nkunikije ubu naho nk'uko mubimenyereye ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga ku munsi wa kane w'indwi iheze muhuza mpuzamakungu mu mishikirano ihuza abarundi benjamin mkapa yarakiriye intumwa z'abahurikiye mu runani senareda rutavuganwe na leta y'uburundi zirongowe n'umukuru w'urwo runani charles nditije mu bintu umuhari senareda wasavye umuhuza nuko yokora ibishobotse vyose kugira ngo abanyapolitike b'abarundi bafise imitahe yo kubahagarika batokumirwa mu biganiro bitegekanijwe mu kwezi kw'icumi umuhari senarede urasabye kandi umuhuza ko yohanura leta y'uburundi kugira ngo ntihindure ibwirizwa shingiro imbere yaho umuhuza mkapa yari yabonanye n'umuhuza w'abarundi edward nduwimana aho atahukiye nduwimana yarahaye ikiganiro amenyesha amakuru araheza aratangaza bimwe mu vyo yayaze n'umuhuza mkapa birimo ko yamwumvishije ko leta y'uburundi yifuza ko ivyo biganiro biba ariko ko abafise imitahe ibakurikirana badakwiye gutumirwa muri ivyo biganiro reka twumvirize ikiganiro umumenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru yaduteguriye cerekeye izo nama umuhuza yagiranye n'abarundi intumwa zitatu z'abatavuga rumwe na leta y'uburundi bari mu runani sanarede nizo zakiriwe kuri uyu wa kane n'umuhuza mu matatu y'abarundi william benjamin mukapa abo nabo ni umushingamateka sharire nditije atwara urwo runani umushingamateka jean minani yahora rurongoye hamwe na shovino mugwengezo wo mu nzego nyobozi z'urwo runani sharire nditije yararongoye izo ntumwa yabwiye ijwi ry'amerika ku murongo wa telefone biciye ku buhinga bw'ingurukanabumenyi ko bari bitavye ubutumire bw'umuhuza icatumye umuhuza abatuma ko nk'uko abandanya bivuga no kurabira hamwe ikirangaminsi gishasha c'ibiganiro hamwe n'abotumirwa nditije yatubwiye ubutumwa nabo bahaye umuhuza mukapa twabwiye neza yuko twemera ibiganiro tuvyemera kandi twemera ibiganiro bidakumira bihuza leta n'abacutise na twebwe n'abo turi kumwe abiyamije ikingo ca gatatu ca petero nkurunziza ico twamenyesheje nuko hamwe nkurunziza yohirahira agahindura ibwirizwa shingiro ibiganiro biri mu nzira canke vyatanguye yuko yoba abihagaritse burundu kandi twebwe iyo azoba ari iyindi ngwano atanguye azoba yongeye kibi mu kindi yuko ivyo bintu twasavye yuko bomusaba yuko yobihagarika vuba na bwangu ku byerekeye imitahe twavuze yuko bagomba ko tuganira nta mitahe idafise mvura iyo mitahe ibanza igahagarikwa kuko nta byaha byagira abantu iyo mitahe rero ntiyo yitwaza ngo ntibaza kuganira byerekana ko batagomba kuganira ivyo biratandukanye cane n'ivy'umuhuza wo hagati mu gihugu c'uburundi ombudsman edward nduwimana nawe yari yasavye benjamin mukapa umunsi umwe gusa imbere y'uko abo batavuga rumwe na leta bakigwa hari kuwa gatatu w'iyindwi nduwimana we yari yabwiye umuhuza ko abo bakurikiranwa n'ubutungane ikibanza cabo atari ku meza y'ibiganiro twakivuganye kandi nawe navuga ati e, birumvikana ivyo leta ivuga ko idashobora kwicarana n'abantu basanzwe bakurikiranwa n'ubutungane abantu bagiye mu bikorwa biteye kuri na demokarasi vyo gushaka gutembagaza ubutegetsi ati birumvikana yuko leta izoshobora kwicarana nabo muri kino kiringo ca twumvikana rero yuko agiye gutandukanya cane cane abakurikiranwa n'ubutungane n'abadakurikirana n'ubutungane kuko muri abanyepolitike b'u Burundi abadakurikirana n'ubutungane nibo benshi gusumba abo bakurikiranwa n'ubutungane nico twumvikanye twarakivuze kuko vy'ukuri bigaragara yuko arico gituma ndetse n'ibiganiro bisa nk'ibidatera intambwe gaheza akabashikiriza icegeranyo cotuma baja mu matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri imitima itekanye kandi abanyamigambwe bose bidegemvye ayo matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abatavuga rumwe na leta baraye babwiye umuhoza ko ivyo kuyategura ahubwo vyoja mu nkingi nyamukuru z'ibiganiro atagihindutse bizosubira guhamagazwa mu ntango z'ukwezi kuza kw'icumi kubyerekeye iby'amatora tubikira amatora ntituyanka amatora turayashaka mugabo kugira amatora abe ntashobora kuba amatora nkuruza ariwe atwara igihugu nta matora ashoboka ari imbonera kure nta matora ashoboka imigambwe yarasambuwe ibineshamakuru byarasambuwe abantu ibihumbi n'ibihumbagiza bakiri hanze abantu baguma bicwa abantu baguma baguma bangara nicyo gituma tugira tuti two kwicara tukaraba inzego zotegura ayo matora n'ikingo ayo matora yoheza akabera ko kandi turizeye yuko n'umuhuza nawe nyine yabibonye n'abandi n'amakunga bibona ibiro by'umuhuza byari byihaye isango yo gushika ku masezerano mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka twagerageje kuvugana n'ibyo biro kugira ngo tumenye ko aya masezerano ubu yamaze gutegurwa ariko ntibyadushobokeye gusa mu kwezi kw'indwi umwunganizi w'umuhuza makoca atembere yabwiye ijwi ry'amerika ko kudashika kuri ayo masezerano byavuye ku barundi ubwabo iyo yari integuro twihaye nk'urupapuro rw'inzira rwo gukorera ko iyo abegwa n'amatati bose batwemerera kwicarana bakaganira ariko murumva namwe ko ingorane zitabaye iwacu iyo abo begwa n'ibibazo ubwabo baticaranye ngo tubafashe gutora umuti urumva ko atakundi si ukurangiza ibiganiro kuko yaba leta n'abatavuga rumwe nayo ntibarahurira hamwe bose ngo baganire ahubwo navuga ko ari nko gutangura neza rero ibiganiro nyezina haraheze imyaka ibiri haguma haba inama n'imibonano zo gutegura ingene abegwa n'amatati bose bokwicarana ku meza y'ibiganiro ariko n'ubu ntibirakunda hadasibye leta hasiba abo batavuga rumwe isango ya nyuma iheruka hari hagati mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka Pierre Clave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'Amerika.
Uh, turashimiye mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye iyo nkuru. Haraheze rero ikiringo kirenga umwaka imishikirano ihuza abarundi itanguye ariko ico kibazo cabotumirwa mu biganiro ni kiratorerwa umuti kandi nico catumye imishikirano yose yabaye ataco ivamwo. abashigikiye ko abafise imitahe yo kubahagarika kubera ivyaha bagirizwa bijanye n'uruhagarara rwa politike rwatanguye mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bavuga ko igihe cageze co kuvavanura n'inyifato yo kudahana mu gihe abashigikiye ko abafise iyo mitahe yo kubahagarika batumirwa muri ivyo biganiro bavuga ko uwo zihora gusutama yozimara zose ngo kuko n'abari muri leta nabo nyene bakoze ivyaha izo mpari rero zirakomeza gushika ubu kandi ubuzima bw'umunyagihugu asanzwe buguma butituka eka n'ubutunzi bw'igihugu bukabandanya buyanzara mbega ku bwanyu ikintu cotuma abanyapolitike bashika ku masezerano y'ukuntu amahoro yosubira gusasagara mu burundi ni kihe ikintu mwibaza ko copfundikwa mu kwezi kw'icumi igihe abanyapolitike bazohurira mu biganiro yarusha mu kwezi kw'icumi ni kihe kuri ibi bibazo vyose rero uyu munsi twatumiye abarundi uh, baba mu mahanga bimwe uh, bita diaspora kugira ngo nabo nyene baterere ivyiyumviro vyabo turi kumwe na professeur libera bashira kandi muriwe neza professeur libera ntibashira kandi mwiriwe neza ndaramukije bariko baratwumviriza ndaramukije n'umugenzanje murakomeye namahoro neza namahoro egome turaba turi kumwe kandi na professeur Atanaze Gahungu telefone yiwe iracitse mu kanya ariko nibaza ko mu kanya tuza tumuronka mu kanya reka tutangure kuri mwebwe uh, professeur Libera ntibashira kandi murumvise ko ibibazo bigihambaye cyane gose yaraheze umwaka izo arizo mpari ahoja mu biganiro tubijamwo ikintu cyo tuma mbega abarundi bapfundika amasezerano uh, rama eka bakumvikana ku bibazo bimaze ikiringo kirenga imyaka ibiri bihanze abarundi n'ikihe cyane cyane muri iki gihe byitezwe ko bazosubira mu nama eka mu biganiro mu mishikirano yarusha ikintu mubona coshimikirwa ko niki ikintu ca mbere coshimikirwa ko ni uko uh, impande zose zokwemera ko hari ingorane mu burundi kuri izo ngorane ziriho uh, zibabaza cane gose abanyagihugu uh, sagaseshwa rumuri inkurikizi mbi z'izo ngorane ziri mu gihugu zatumye uno munsi abarundi basa n'uko ari umwana w'imfubyi icyo ushaka kuvuga ni inzara ni indwara ni ibyerekeye ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi ibyo bigatuma umunyagihugu akena bimwe biteye agahinda murabona iby'inyigisho byose byarasubiye inyuma mu ncamake ingorane ziri mu gihugu ni uko abo oye bajejwe bya politiki ari abari ku butegetsi ari abari muri opozisiyo bokumvika bemera bose ko ari ingorane bwa mbere hanyuma baza kwemera ko ari ingorane murazi mu kirundi kuva na kera iyo abantu babiri bashwanye batumvikanye abaja hagati bagahanura aricyo gituma rero bamaze kumvikana yuko ari ingorane nta wundi muti no kwicara hamwe bafasha bagafasha kandi si mbere biba byamaze kuba mu burundi aricyo gituma rero mbere nyamukuru nyamukuru ntubona ni uko ubutegetsi bw'ibujumbura bwo kwemera yuko bajya abantu bose bapfa birirwa baricwa ingorane ziri mu gihugu zose ko ziriho bareke kuzihakana hanyuma bareke kudadika bicara hamwe n'abandi kugira batore umuti ingorane ziri mu gihugu impunzi zahunze zishobore guhunguka ya maradiyo yugarwa ashobore kugururwa abanyororo bafunzwe bari mu nyororo bashobore gupfungurwa hanyuma hanyuma ibintu bijya mu buryo bategura ayo matora abarundi batekanye ku bwanyu abafise imitahe yo kubahagarika barakwiye kuja gutumirwa muri ivyo biganiro mu kanya gato icambere coco bemeye ko ari ingorane nta gucagurana umuntu n'umwe ngo gukumira kuko gukumira mubivuga mu gifaransa sero porotero probleme kuko aho ibintu bigeze ni uko umurundi wese ashaka kuja muri ivyo biganiro yobijamwo tugatora umuti urashe kandi urama ariko
kuko murabona yuko mwihweje biba mu burundi hafi imyaka cumi canke cumi n'itanu twama mu ngorane hari abantu professeur libera bavuga ko igituma mu rundi hama ivyaha vyinshi eka vyama vyaje ku imyaka iheze ari uko n'ababikora badahanwa ico kibazo co kudahana co mwo kivuga kwiki ico kibazo co kudahana nico kiri gisigura ingorane zose zabaye mu burundi uno munsi rero harageze aho abarundi twumvikana yuko uwakoze icyaha wese acagira bagakwitwa intahe mu gahanga kugira duteguriye kazoza kugwaruka tubategure kazoza k'abana bacu ntitubarage ibyatunaniye mu ncamake rero ubutungane butezwa gukora atanumwe bukumiriye uwagize ikosa wese ahanwe bakurikije amategeko nk'uko biba mu bihugu mu bihugu bubahiriza agateka ka muntu ego ndabona na professeur Atanazi Gahungu yashitse ngaha ku murongo mwiriwe neza mwaramutse neza ha muri Amerika professeur Atanazi Gahungu Atanazi Gahungu muratwumva ndabumva eh mwaramutse neza yego mwaramutse yego me uh, ni murongo wacitse ariko umaze kumva ibibazo tugiye kuyaga uyu munsi cyane cyane ni ibibazo vyerekeye abo tumirwa mu biganiro kuko turabona ko leta y'u Burundi yo yivuga ko abafite uh, imitahe ibakurikirana badakwiye gutumirwa mu gihe uh, intumwa zabonanye za Senarede urunani rutavuga rumwe na leta gwabonanye n'umuhuza rwamusavye ko bose botumirwa harimo nabo bafite imitahe ku bwanyu ikintu abarundi bopfundika igihe bazosubira yarusha mu kwezi kw'icumi n'igihe ikintu cihutirwa mubona boshika ko niki ikintu cya mbere cyihutirwa ni ukubanza umuntu akaraba izo nama kuko izo nama iyo nama irakenewe rwose irakenewe rwose ariko imaze gukenerwa ni ukumenya yuko ari inama iraba abarundi bose yuko abajayo bose baba barungiswe n'abarundi bara barungiswe n'abarundi kandi umuntu yobanza kuraba ati mbega none umuntu wese arakwiye kuja muri iyo nama ego umuntu wese araja arakwiye kuja muri iyo nama mugabo ntiwofata abantu bose miliyoni zose z'abarundi ngo zije mu nama ni ukuraba rero bati mbega mu mategeko mbega mu bishinzwe mu bishinga inzego zo mu burundi umuntu kugira ngo yemerwe kwa kwa aserukira abandi bijyanye n'iki hanyuma iyo nama nibaza yuko nk'uko umushinga ntayo birareka arayivuga yuko hari harabaye ako kantu ko kudadika ko kudadaza mugabo ako kantu ko kudadaza kumbure kari kari kuri bose abantu rero bubanza bakaraba bati mbega ibyo bintu byo kudadaza bitarumvikanwa umuntu amenye bati ikizoshika ko kugira umuntu agende guserukira abandi muri arusha uwo bakuramo n'indi uwo badakuramo n'indi ibyo bintu rero bitarashobora kumvikana nibaza ko bizohera ko bizoheza bikagorana mugabo jewe gikuru gikuru gikuru ni ukuraba yuko umuntu wese agomba kugenda aho muri arusha aba agiye aserukira abandi ntawogira ngo ntawoshobora kuvuga ati umuntu wese akwiye kugenda muri iyo nama aho hoho yoba yuguruye kumbure inzego bimwe bitazoshoboka hari ikibazo gihambaye cyane rwose muri iki gihe cyane cyane batumvikana ko aboja muri ibyo biganiro ku bwanyu porofeseri hatanazi gahungu abantu bafite imitahe ibakurikirana kubera ibyaha bagirizwa kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu barakwiye kuja muri ibyo biganiro ibyo ni ibintu ata muntu ashobora kwishyura kuko ibyo ni ibintu bigoye kumenya yuko umuntu yagirizwa cyangwa atagirizwa ni ukubanza kuraba uyu muntu kugira kutaba utanywana n'intwaro bivaga yuko ibyo rero byo kwagirizwa n'ibyo umuntu akwiye kubanza kuraba neza icyo bivuga mugabo jewe gikuru si cyo nturabira ko nubanza kuraba yuko uwo muntu agomba kugenda arafise abafise abamutumye arafite ijambo azogenda avuga atari ijambo ry'abantu babiri atari ijambo ry'umuntu umwe kuko aho hoho niyo bariko araserukira jewe ico kintu ntawoshobora kuja mu bintu by'inzego by'ubutungane ngo avuge ati naka niwe azoserukira kuko uko umushinga ntawe liberaheje kuvuga ni uko mu burundi abantu bakurikiranwa abantu bagize ibyaha batigeze bashobora guhanwa aho rero ni umuntu yocara ati mbega kugira mu burundu umuntu ase avuge neza ati umuntu akurikiranwa ninde udakurikiranwa ninde ibyo nibyo nibaza abantu bariko ba mukapa bariko barabisoho barabisononora nibyo bakwiye kuraba neza mugabo ahandi jewe cyo nguma mvuga nuko uwo muntu agomba kugenda arafise abamurungitse abo bantu bamurungitswe bangana gute batariho bamurungitse sinibaza ko akwiye kugenda tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na ildefonse ildefonse mwiriwe neza mwiriwe izina ry'ikirundi ni nde ildefonse
ni iry'ikinyarwanda uretse ko dusa nk'abasangiye gupfa no gukira nitwa ntihabose ildefonse ntihabose muri hehe
ndi kigali mu rwanda ariko ndakunda abarundi ndakunda uburundi kandi nkunda no gukurikirana iby'i burundi ni byiza cyane rwose murafite ikibazo rero murafite icyiyumviro
urebye ni icyiyumviro iyo tugakwiramo urebye rero bari abantu bashumuye abarundi mu migumuko yewe sinemeza yuko nanjye nabatumira mu biganiro ikibareba cya mbere ni ubutabera kwe kubanza gukurikiranwa n'ubutungane bagahanirwa kwanza kubanza gusuzugura abarundi bitoreye umukuru w'igihugu aho kugira ngo babubahe ngo bamuhe agaciro ahubwo bakabanza gushumura abarundi mu migumuko batwika amabarabara ba- basenya ibiraro ku bw'ibyo rero yewe numva ahubwo bari barakoze ibintu bibi cyane nuko hari abarundi babaye abanyabwenge bamwe na bamwe ntibajye muri biriya bintu niba mubyibuka neza muribuka ko bavugaga ko hagiye kuba jenoside mu burundi iyo jenoside ngira ngo ntayabaye ahubwo kuko baciye bahunga umenya aribo bayiteguraga kuko abenshi muri bo baragiye jenoside irahagarara umenya aribo bari ba- barayiteguye inzego zikayibabuza ahari ku- kuyishyira mu bikorwa ukurikije rero umuntu nk'uwo nguwo utekereza igihugu amahano angana atyo ntakicarana nawe mu biganiro ahubwo yakicarana n'abacamanza mu rukiko nge niko mbyumva Eh, murakoze murakoze ntiyabose idefonse reka duhe ijambo abatumire bacu bagira icyo bavuze ku cyiyumviro mushikirije dutanguye kuri professeur libera ntibashira kandi iri defonse ibintu avuze ni ibintu tumaze iminsi twumva mugabo eh, uravye ingorane ziri mu gihugu ikintu cihutirwa ni amahoro n'umutekano Eh, amahoro n'umutekano kuri bose ayo mahoro n'umutekano nayo ntashobora kuboneka abarundi eh, b- b- bitwa ko batase eh, baticaye hamwe ngo bayahage izo ngorane bazitorere umuti ni ukwibutsa iri defonse ko atari iya mbere mu burundi ibiganiro nk'ivyo biba Eh, numubutsa yuko hari n'abari baraciriwe urubanza rwo gupfa bitavye ibiganiro vyarusha mbega uno munsi eh, abo bagiriza ko bafise imitahe eh, ico umuntu yotangura kubaza iyo mitahe yatanzwe nande Yata- yata- yatanzwe na muri ro- muri leta abo bo muri leta niyo novuga ko batase nabo bateguye bateguye iyo myiyerekano ni ukuvuga rero yuko iyo mitahe ntifashe na gatoyi kuko turabye ibintu n'ibindi abikurikirana harimo ubunyoma bwinshi mu ncamake rero kugira amahoro n'umutekano agaruke mu burundi ntawo kumigwa hanyuma aboje mu biganiro muri ibyo biganiro ni bande hanagira nishure mushikana gahungu aboja mu biganiro ni imigwi je mbona ibiri ibiri cyangwa itatu umugwi wa mbere ni niyo leta leta iriho n'imigambwe yishyigikiye ni ukuvuga imigambwe iseruki iri muri muri ntuze muri parlement no muri guverinema umugwi wa kabiri ni umugwi wa opozisiyo uwo mugwi wa opozisiyo ni za senarede hanyuma rero hariho n'abavuga ko bafashe ibigwanisho abo bafashe ibigwanisho nabo nyine kugira amahoro aboneke bataza kuja muri ivyo biganiro umugwi uwundi nokongera ko ni umugwi wa bamwe bige bakora bo muri societe civile ari amaradiyo ari za sosiyete sivire cyangwa abamenyesha amakuru hanyuma rero na diaspora kuko diaspora irafite uruhara runiniya murabizi haba mu byo guteza imbere igihugu haba mu byo gufasha gutorera inyishu y'ingurane ziriho abo rero nibo bogenda muri biganiro sinavuze yuko umurundi wese yogenda abo ndondaguye barafise baserukira aribo bo kwitaba ibyo biganiro atanumwe akumiriwe atabyitwazo kugira umwanya uragenda ngo hariho abakiriwe imitahe ibyo ni leta yabigize none ko leta iri mu ba mu bateye izo ngorane kuko tubyibuke neza ko ari ikiringo cya gatatu none leta niyo yoca yitorera abo baje kuganira ntibishoboka dushyire imbere dushyire imbere ineza y'abarundi ineza y'urwaruka cyane cyane kazoza k'ejo kuko uno munsi ingorane mubona zatewe n'izo njyane ziriho ingorane nyinshi cyane dushyira imbere dushyira imbere cyane cyane ineza y'umunyagihugu na cyane cyane umunyagihugu nyarucari atazi n'ibyo bya politiki ibyo by'amanda n'iki atacu bimwungurira kugira abarundi bicare hamwe bayage batorere umuti ingorane z'igihugu icyo kibazo cya manda igira gatatu nk'uko mubivuze n'ikibazo n'abanonosi amategeko gushika ubu batavuga cyo kimwe ikindi ni uko mu migambwe iri muri leta hariho imigambwe itavuga rumwe na leta nayo nyine sinzi ko mutavuze ko yoshobora kujya mu biganiro aho navuga biporo nkavuga na na fnl iyo ni imigambwe iyo iri kumwe na leta kuko ntuzeye hariho ipona yasura la première vice présidence ya consilia aho nabo batandukaniye na FNL FNL gwasa gwasa ari muri vice président do du parlement ntabataniye na leta kuko bari kumwe bagira imigambi imwe
ikizwe nuko hari imigambi yo muri opposition reka ariko duhe n'ijambo professeur Atanazi Gahungu nawe nyene agira ico avuze ku vyashikirijwe n'umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika Defonse Ntiyabose duga kw'ijambo professeur ego ibintu yavuze bi biragoye ni nk'ibyo umuntu abishyize hamwe n'ibyo profesori biraherutse ahejeje kuvuga umuntu aca abanza akaraba ati mbega abo bagendayo iyo migwi nabonye itanu abataba leta abataba opozisiyo abafise ibigwanisho eta sivire na diaspora birumvikana yuko abo bose ari ukugenda mugabo nca ntangura kwibaza none mu kugenda buheza bagafata nk'ubu ikikuru cyane ni uko ni ukubanza umuntu akaraba ati ngo tubanze twumvikane neza dusigure icyo tuba twita opozisiyo uciye ufata ugakuramo abantu bose bari muri opozisiyo mbwa bashoboye kuronka ababaserukira muri leta kuko leta leta y'uburundi si kuvuga yuko leta y'uburundi igizwe n'umugambi umwe leta y'uburundi irimo abari muri opozisiyo ibyo rero nibaza yuko bizoheza bikagora nicyo gituma nibaza duca dusubira kuraba tukaraba neza tuti mbega uruhara rwa mukapa muri byose rumeze gute ubwo ruhara rero rwiwe nibaza ko rukuru cyane rukuraba ati abantu bazoza muri iyo nama ngo tuvuge tuti bazoba bameze gutya bazoba baserukira aba n'aba n'aba abantu baserukira n'aba hama bamaze kubatora baca bavuga rero bati bo aba leta n'aba a opozisiyo ntishobora kuba opozisiyo senarede yonyine nibaza opozisiyo nka za fnr bakaba bafise abo baserukira na bene boraheza bakagenda hanyuma abandi bose boheza nk'uko bigenda mu bindi bihugu byose baratora abaserukira abandi hanyuma iyo yindi migambwe mike mike idashanye abo bandi bantu bagomba kugenda ku ruhara rwabo mugabo bogenda nk'icyo bita mu gifaransa aba aba obuserivateri abo ba obuserivateri rero bogenda batumiwe nk'aba obuserivateri mugabo umuntu wese ntashobora guca avuga ati jewe rero kuko mfise abantu cumi bafise ibigwanisho ndagiye mu nama ngiye ku guserukira abarundi oya arashobora kugenda nk'umuobuserivateri je rero nico ragomba umuntu abanza abanza arabe hama abanza abaze neza yuko ukuntu mukapa akoranye n'ubu n'abarundi akoranye n'abari mu opozisiyo barashoboye kuja hamwe ngo bavuge bati twebwe ngo turabe neza icyo twita ubushobora guserukira abandi barundi sinanza yuko iyo migwi ko ari itanu cyangwa yoba cumi yubaho mugabo nibaza yuko gikuru bakwiye kuvuga bati mbe iki twita leta n'icyahe ahubwo nibaza ko bari bakwiye kuvuga bati umugambwe uri ku butegetsi ni uwahe imigambwe yoba iri muri opozisiyo ni iyahe ishobora kugenda hanyuma rero bamaze kubiraba abo bandi bantu bafise utugwi tugwi bakagenda como observateur ikindi ikindi umuntu yakwibutsa nuko FNL ari ya Jacques Bigimana nkuko ubushikiranganji bw'intwara yo hagati bwabitangaje mu gihe umushikirantahe rwasa afize afise urunani amizero y'abarundi reka duhe n'ijambo kandi wundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika Patrice mwiriwe neza muri hega Patrice
je nitwa Uwimana Patrice nkanda hamwe ndi Bujumbura yego mwe murafite ikibazo murafite iciye mu biro duga kwijambo yego ni ukuri ibintu by'u Burundi burya nuko abantu badakunda kuvugisha ukuri ngo badomeko sinibaza yuko nk'ubu umutumira ari petero nkuru nziza bamusanze gupfa kandi reke kuza barabanga ibintu kijya gihe ntaho bisa bisa n'iby'ubu muri yuko ibyabaye bica ndadaye bica umuhutu wese babona yaba mu bisagara yaba hehe ugasanga ni leta igizwe n'ubwoko bumwe iriko irakora ibara hama abantu bafata ingingo yo kujya kuhabuza demokarasi ariko ivyo bintu myiza rimwe kenshi burya mwovuga ko bisa nama n'abakarorero ifo kuvyita inguruko mubonye ivyabaye nama nk'abakarori rero narabivuze ku ijwi rya amerika ewe nta patrice bo caba kudeta naguye muri irya nariko ndigira mw'ibarabara ibi bica imbere y'inama nshingamateka mpura n'abasore bo mu ngagara banyoye urumoki barankubita turi ku moto moto barayiturira badukubitira ibi narigise byose harimo na memoire yanje turira ubu umwe sinashobora gusubiza kubera ubu nta muntu n'umwe ashaka kumpa akazi nta enjeniyeri agoronome yitwa ngo mfite ati tuzi resita gusa rero nk'ubu woca uvuga ibarabara ibiganiro bukeka
ndumva telefone yawe didone hari igihe icika musozere ndumva ivuga nabi ca patrice murabe aho mwoja kugira ngo ivuge neza musozere mu kanya gatoya ndumva ivuga nabi sozera
ibintu biri mu burundi ni uko abantu bitwa ko ari abagabo bitwa ko ari abashingantahe bakoze amakosa irifo ashiye abana barafatiwe amaboko umugongo igihugu cyose nuko murakoze murakoze patrice reka duhe n'ijambo kandi diodone diodone mwiriwe neza
mwiriwe neza muri hega diodone
mu gisagara cya bujumbura izina ry'ikirundi ninde
niyo nkuru niyo nkuru duga ku ijambo
icyo nashaka gushikiriza ku bazotumizamo ibyo biganiro ibiganiro bimaze igihe kitari gito mugabo habonetse gushaka ukudashaka ku mpande zose kugira ngo ibiganiro bitere imbere ingaruka nazo ni ingaruka zibonekeza ziriko zirashikira abanyagihugu twagira dusabe abaturongoye n'abanyapolitiki bose ko abatwara iki gihugu bigeze kuba nabo bari mu ishamba bakabaha ikirongo cy'agateganyo bakaza bakaganira mu butungane bukazokora mu nyuma aha bafise imitwe y'abanyepolitiki nta kuntu ubutungane bw'uburundi bubahereza ikigongo cy'agateganyo bakaja mu biganiro hama ubutungane bukazokora mu nyuma ibiganiro byateye intambwe izi ngara ntizaheze mu gihugu hanyuma ku bijanye n'abo muri opozisiyo nabo bavuga ngo bo bonyine bakavuga ngo bari muri opozisiyo abandi barimo imigambwe n'amategeko iri mu burundi bose n'abanyepolitiki barafise ico batera ku kibazo caditse mu burundi nibaza ko bafatiye ku migambo yemewe n'amategeko butira batavanguye bakagenda mu biganiro bagaterera bose ata n'umwe bakuyemo hanyuma uburundi tukaronka amahoro kuko ndabona ibintu bigeze kure cyane murakoze murakoze diodone niyo nkuru reka duhe ijambo libera ntibashira kandi agira icyo avuze ko byashikirijwe na patrice patrice avuga ko abantu bakwiye kuvuga ukuri ikaba avuga ko ibintu byabaye amayobera mu rundi ubwicanyi abantu badashaka kwemera amakosa bakoze reka na niyo nkuru avuga cyane cyane ko tanga ikigongo cy'agateganyo bose bagatumirwa mu biganiro duha ku ijambo mu kanya gatoyi ntibashira kandi mu kanya nuzeye mu ncamake kaba patrice yahejeje neza cyane yahuje na diyodone ikintu gikuru nyamukuru ni uko abarundi boronka amahoro n'umutekano mu gihugu cyose ibyo nabyo bisaba yuko aba abari ku butegetsi aba abari muri opozisiyo bumva yuko amahoro n'umutekano akenewe kandi ko abarundi barushe ibyo rero maze kubyemera nta nkeka nta wundi muti ni ukwicara hamwe atawe bakumiriye ikibazo c'abazoja babaja muri muri ivyo biganiro ico si ikibazo kinini giteye ingorane cane gose kuko nibaza ko umuhuza ivyo yarabinonosoye kuva ko araheze igihe kuko turabona batumira abo yumviriza ivyo rero ntibiteye ingorane igiteye ingorane ni abakwega amaguru badashaka kwemera ko ari ingorane hanyuma kugira babe baramaze umwanya ku butegetsi n'ahandi ku bwanje diodone na patrice bavuze ibintu bitumbereye yuko ari ugutegura akazoza kugwaruka rw'ejo biciye mu mahoro n'umutekano aya mahoro n'umutekano nayo akazova mu biganiro atawukumiriwe yego be atanazi gahungu namwe mugira icyo muvuze ko byashyikirijwe na patrice na niyo nkuru diodone
ibyo bose bamaze kuvuga nibaza ko atacu nokongera kuko ahubwo nibaza amajambo porofeseri beravuze ko ari meza yuko abarundi bose ubu aho bateye aho duteye dukeneye umutekano dukeneye amahoro uburundi abarundi bose aho bateye bakeneye kuraba yuko uburundi bw'ejo aba bana bariko baravuka abana bariko barakura ko bakeneye kuzoronka uburundi bwiza hanyuma gikuru ni uko nibaza inzego z'ibinzego zo mu burundi z'ibinzego zo mu makungu zaratoye umuhuza uwo muhuza rero arafise akamaro ako kamaro kiwe ako kamaro no kuraba ibyo byose ati mbega kugira hashobore kuba umutekano kugira hashobore kuba amahoro mu burundi aboza bavugira abandi ni abahe hanyuma birabe neza ati reka turabe nk'ibi turi ko turavuga byo aboza sinzi yuko umuntu yoheza akabanza akaraba ati abari muri mu burundi aboza guserukira abandi ntaba abari hanze aboza guserukira abandi mugabo gikuru gikuru ni uko abarundi bose aho bari abarundi bose bakeneye amahoro bose bakeneye umutekano bose dukeneye kubona mu myaka cumi mu myaka mirongo ibiri mu myaka ijana iryo darapo ry'uburundi risayangana mu makungu icyo nicyo gikuru hanyuma ibyo byo gutora abazogenda abaza guserukira abandi je n'icyo jambo ngomba ngumira ku nguma avuga abakwiye kuza guserukira abandi uwo muhuza nibaza yuko imbere bamu yuko bamutora yagiye mu nzego z'amakungu yagiye mu nzego z'ahandi akavuga ati jewe rero kugira mu Burundi bishoboke yuko aba amahoro aho umutekano aboza guserukira abandi n'aba abandi rero abashobora kuzogenda nk'uko namye nabivuga ko mu observateur abo nabo boheza baka na bene bakavuga ibyo icyo bazoba bagiye gu gushikiriza bagaheza bagatumirwa ko mu observateur nivyo nagomba kuvuga eh tubiyutse inshuti mwese ko muri kamarwandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Abbas Abbas mwiriwe neza
mahoro cyane eh uh, kandi kazina ninde
ngenda kumana Abbas ngenda kumana murafiki bazo murafiki cyumviro
ego icyumviro cacu ego ibiganiro prema birakenewe kuko ibintu bimaze kuja mu biganiro usanga atacu nonekaye usanga byagomba kunonekara abantu bajyana bagagitorera umuti ariko kuko abantu bamaze kwimenyera gukora ibibi bamaze gukora ibi bashaka kubatizwa mu biganiro bihereye mu biganiro kuko abantu bamaze kumenya uburyo umuntu yoza ukikope ukagwa hasi akongera ukagwa hasi aje kwati mbabarira akakongera irya gatatu mbabarira n'irya kane wavuga ati umuntu kabisa mbore kuko umenga agomba kungirira nabi ahubwo ntibarabe abo bagirizwa ibyo bagirizwa barabe bishikana hanyuma intahe ikore n'amabagirizwa gukora gukora ibibi bihanirwe n'ambabera naho bere kubera nta kuntu umuntu wofata ngo utumire umuntu uragombye kuza kudeta mu gihugu Burundi ngo muganire ahubwo namba bafise abafise aho seruka ngaha mu Burundi baza abahunze barahunze batuma abo baseruka baje kiriya ngaha mu gihugu cy'u Burundi bagende batumirwe baje mu ivyo biganiro mbwa nibo bafata umuntu yafashe abarundi bose baja mu hagarara bamwe barapfa basesa amaraso menshi inzara iratwishe bivanye n'ukuntu amaraso yasese ngaha mu gihugu cy'u Burundi ko n'Imana iravuga ati kabisa igihugu cyanze gisesekamo amaraso menshi nkajyanye usanga ibintu bitituka kubera amaraso menshi yaseze mu gihugu ahubwo nibaraye bishikana abahanwa bahanwe n'amarubera yere ku bw'iwanje mwabo bagirizwa gukubita kudeta brema jemwe nga kubw'iwanje nibo tumirwamo kabisa n'ibyo biganiro murakoze ndakumana basi reka duhe n'ijambo kandi Gedeon Gedeon mwiriwe neza
amara amara amahoro Gedeon irindi zina ninde irindi zina ryawe inde ushobora kubwira abo bantu muri kumwe bakaja kure kugira ngo ntitwumve amajwi yabo hanyuma n'ijwi ryawe rishobore kumvikana duga ku ijambo ikibazo iciyumviro
iyo nashaka icyo mvuze kuri icyo kiganiro muri ko muragera cyane cyane ku bijyanye n'ibiganiro bishobora kubamo ku kwicumi bigiye bitandukanye muri rusange icya mbere aba iyo ntarengwa igiciro cyangwa mirongo ibiri ikintu cya mbere gikenewe ku barundi n'uburundi ni amahoro aba nawe uri kuraraba baravuga ngo barabagirizwa ibyaha abandi nabo ngo ngo bakubise kudeta ibyo byinshi mbona abarundi ndibaza aho tumaze gushika niyo twavuye turahazi icya mbere ari ibyo hatuza kurengera n'abarundi kugira ngo ubu burundi mubwiyatware n'ubw'iwabo kandi nta muntu ategereza kububamo wenyine icya mbere rero byari biganiro umuntu atarabye igica n'ibiriya kandi abategereza kuganira uko bigenda kose usanga umwe afite icyo yagiriye igihumbi ni abantu rero bashamiranye usanga bavugana neza cyane abura ibintu baba bapfa icyo rero barengera inyungu zabo bakaraba inyungu z'igihugu cyose kuko nk'abo bantu bashaka baba bagiranira nta bantu bashika ijana barimo ni n'abantu ijana bashobora gutuma abarundi barenga miliyoni icumi bagira ikibazo kingana uko rero ikintu gihari kuko ikibazo kibonekeza ni uko cyane uyu cyangwa uyu ushaka kuko kwikwegera ko udashaka kwiyeza muri rusange rero nicyo gituma habaho umuhuza umuhuza ndahategeza gufata ingingo ya bagabo agafata ingingo akayifatira abo bantu babiri maze ibyo afashe bikaba ari byo bategereza gukorera bamwe bavuga bumviriza bumviriza senarede zivuga iby'ibaye bumviriza leta izavuga guhaye bumviriza n'ubwo n'ibindi bintu byose mu mbere bashaka tutanazi bazavuga iby'iwawe kuko ibyaje si ibibazo nk'ibyo byo kuzamura ibiganiro hariho n'ibindi biganiro menshi ababifite n'inyungu kuko harimo amahera menshi adahabye neza nk'aho umuyobozi muranje mu biganiro n'abasamara neza usanga rero wese aba yavuze ibiganiro mwese atajya imbere ngo nawe ndashoboye nawe ndashoboye kandi uriko uraraba akanya ingufu cyangwa uburenganzira afite cyangwa ugasanga nta n'abantu muri rusange yaserukira rero icyo bagikuru muri byose ni uko uburundi n'abarundi abajya mu biganiro boga mu biganiro bashaka inyungu y'igihugu atana ibintu byo kwikwegeramo bitabaye ko nawe uburundi kubera ndabona umenga n'ibyo nibizokira vuba ibibazo by'imikara cyangwa ibitagiraniye cyangwa biriya biba bihagarika
murakoze murakoze gedeon reka duhe ijambo ribera ntibashira kandi ayatangura agira icyo avuze ko byashyikirijwe na ngendakumana basi reka acaja aduga ku ijambo no ku cyumviro gedeon mwebwe mushikirije duga ku ijambo
ego cyane nuzeye ibyo abasi yashikirije avuga ati abo bakiriye imitahe nibabanze bishikane hanyuma ibiganiro bibe ibyo ntibizoshoboka ibyo ntibishoboka nk'uko jedo yabivuze icyihutirwa n'amahoro abarundi bararushe abarundi bararushe aho rero jedo avuze neza cyane rwose igikuru kandi cyihutirwa ni uko abarundi bose bovira hasi rimwe bagasaba yuko abakeneye amahoro bagasaba yuko ibiganiro biba vuba na vuba kandi ibyo biganiro nk'uko jedo yabivuze ntibaje kugira bimwe bita mu gifaransa de compromisiyo ntibaje kugabura ibibanza nk'uko tugeze kubibona ntibaje gufata ingingo zituma abakoze ibyaha bose badahanwa bimwe bita impunite nibyo nahe twahereye ko amahoro mu burundi ntazorama mu gihe twubakira ku butungane buke abakoze ibyaha ntibahano ibyo rero nkabashimiye nuze gedeon tukaba duhuza tubona ibintu kumwe ikinohereza ko ni uko iki kibazo cy'amahoro ntikiraba abanyamigambwe gusa ntikiraba abanyapolitike gusa ntikiraba abashaje cyangwa abakuze cyangwa abana kiraba abarundi bose kandi umurundi wese arafise uruhara rwo guterera ari nacyo gituma ku bwanje ibi bita les observateurs boge n'abitwa ko ari observateurs notamment muri société civile jewe sindavyemera kuko muri société civile barafise uruhara runiniya cyane bakora ibikora inka mwihweje ibyo lamezo shalom ikora mwihweje ibyo aprodehash ikora oricom ikora ntuzeye imwe iraba iby'ubutunzi ibyo bakora barafise rero uruhara runiniya ku guterera kugira ingene zo kuba ku burundi bw'ejo mboneye n'akaryo gutera akamo abo muri diaspora natwebwe turafise uruhara runiniya cyane rwose yenda tuje hamwe dutegure kazoza ku burundi twubake viziyo viziyo umugambi urashe uzoteza imbere Burundi kuko imyaka iheze abaza batwara bose baza mubabarire badafise umugambi urashe guteza imbere igihugu n'abanyagihugu tuje hamwe rero twubake umugambi kimwe bita viziyo ishyira hagati umunyagihugu mutoyi nyarucari kuyazanye tumuteze imbere egome eh, professeur Atanazi Gahungu namwe mugira ico muvuze ko byashikirijwe na ngenda kumana abasi na Gedeon duga kwijambo mu kanya gato kw'abajede waba base bose ibyo bavuga yuko harimo n'ibikuru bikuru byose bavuga ni uko uburundi bukeneye amahoro uburundi rero bukaba bukeneye amahoro hariho ibintu nibaza kumbure uwo muhuza azobanza kuraba akabanza agatandukanya abakurikiranwa ku bya politiki kuko uyu munsi hashobora kuba hari umuntu akurikiranwa kubera atumvikana mu bya politike na na n'umugambi uri ku ntwaro yabo rero bateza kugira ntibabafa kumbure ntibabashire hamwe hanyuma ah, hariho akantu kumbure mu Uh, professeur libera twumvikanye kuri byose kiretse kuri iryo jambo ry'aba observateur ibyo jambo ry'aba observateur ico jewe nagomba kuvuga nuko abantu bagize eta civile barakwiye kugenda mugabo bakwiye kugenda kuri umu bakurikije iby'umuhuza yatoye ati mwebwe kugira muzoze ingo mutwereke icyo mushingiye ko hanyuma mutwereke kandi y'uko mufise iyo eta civile ifise abo iza guserukira aho rero bamaze guserukira ni nk'uko nyine diaspora izofata ikajya ikajya hamwe ikagenda ikerekana icyo iserukira abo bandi bose badashobora kujya muri badagenda baserukira uburundi badaserukira abarundi bagenda kukumbere kumbe bafise akagwi kabo gatoyi abo bose boheza barebe bakagenda ko mu observateur bagasaba ati jewe nze gusaba mu minota itanu nze kuvuga iki n'iki ariko abantu bamaze kuraba umuhuza nibaza yuko ubu arico amaze ariko arakora yamaze kuvuga ati ngo turabe rero umugambwe uri ku ntwaro ngo turabe imigambwe iri muri opozisiyo iyo migambwe ikorera mu burundi ikorera hanze ibyo riyoheze ikabiraba hanyuma ibyo by'abafise ibigwanisho nabo ni ukuraba ni ukuraba neza umuntu akabaza ati none abo barafise bari hamwe barafise intego inteko zishamiraniye na n'inteko z'uburundi aho rero bimaze kumera gutyo niho boheza bakagira bati kubera twa twashamiraniye tungana gutya bangana gutya ngo rero tugende tuvugane tugire icyo bita turisi ahandi ho nibaza igikuru nijyo uko kuntu gutora umuhuza umuhuza yasa asaba yuko hazoba amahoro kandi nibaza yuko mu byo akorera ko mu ntego bamushinze aribyo ariko araraba hanyuma baze batumira abantu ntibatumire abantu kubera bafise ikintu bapfa n'umuntu mugabo kubera bafise umugwi ushobora guserukira abandi barundi tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na federico mwiriwe neza federico mwiriwe neza frederic ngisize eh mwiriwe neza izina ry'ikirundi ni nde frederic
eh nishimira imana nishimira imana frederic nshimira imana muri hehe
eh turi bujumbura mu gisagara cya bujumbura murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo
eh nagomba kubazwa batumire babiri babona impande zose zigumye zidadaza nk'uko tumaze iminsi tubibona nko mu kwindi bari bavuze yuko ari ibiganiro birasiba eka n'ubu mu kwicira byongera gusiba kubera impande zose ziguma zirazaza babona akazoza k'uburundi kazotegaheza kakaba kahe hanyuma kandi kabazo twagomba kubabaza turabye abo batumira urwaruka ntirusohorwa cyane kubera nka twebwe turongoye amashyirahamwe y'abantu bato bato ntisigara dutumirwa twarasabye kenshi yuko twotumirwa ntidutumirwa kubera abantu bagumurira mu ibarabara bagumurura mu ibarabara bene bajya urujya rwaruka ruba rudafise akazi ntibashobora kurutumira kugira twerekane ibibazo by'abantu bato bato ukungene bimeze yuko bagumurira kubera ubushomeri kubera baba badafise icyo bakora baba babuze babuze ukungene babaho kugira tubishobora kubisugurira neza umuhuza icyo kibazo cyacu ntikigira cyumvikana bagerageze batera akamo abantu bose bashoboka batumira abantu bakwiye gutumirwa ntibaze batumira bajya abantu batazi ubukene buri muri kino gihugu cyacu cy'uburundi hama murakoze cyane imana ibaheza murakoze arimasi fatukarara arakumva arakumva arimase fatukarara hanyuma murakoze cyane rwose frederic nshimira imana reka duhe ijambo kandi na aron aron mwiriwe neza
mwiriwe cyane mwiriwe irindi zina ninde aron nsengiyumva nsengiyumva muri hehe
mu gisagara cya bujumbura murafite ikibazo murafite icyiyumviro
ni icyiyumviro cyengerageje kumviriza nkaraba ikibazo cy'uburundi ndabona yuko umengo sinavuga ngo cyarananiranye cyane ariko kirageza ahantu ku by'ukuri twavuga ati abarundi nikidutera isoni turabe ukuntu twogitorera umuti ngerageje kuraba igihe ibiganiro byatanguriye yaba ari abantu tuvuga ati turakwiye turakeneye amahoro ku by'ukuri iki kibazo kiba cyararangiye ingorane rero ahantu ihagaze ni hehe ni kwa kuntu bavuga ati kudadaza hagati y'impande zibiri izo mpande zibiri nazo ni izahe ni leta nabo batavuga rumwe ni ukuvuga hajya anye leta yovuga ati twebwe turemeye dukeneye kujya mu biganiro n'abo duhanganye abo dufitaniye ingorane tutariko turakumira tuvuga ati ubu ntitumukeneye ibyo nawe ntitumukeneye ibintu biba byaramaze guca mu ngiro yereka hajya anye nawe opozisiyo yaba ivuga ati yaba ifise ububasha ikavuga ati hajya muri leta hajya ntidukeneye ko twoganira burya nawe nyene yobikoze rero leta nayo nigituma ivuga ati ujya tere persone ujya ntidukeneye ko tuganira nuko aba iba aba iba imufise ko ububasha ntigisigura yuko hajya yagiriza yuko bidakeneye ko baganira ari abanyamakosa bose jenoside ntawovuga ngo ngo barehe ariko leta nayo byashobora kubivuga kugira yikingire ni ukuvuga leta imaze kuvuga ati ujya muntu ndabona yuko umengo ibyo ariko arakora je ntiriko birangendekera neza ikimushira muri ba bantu akavuga ati uyu muntu sinkeneye ko tuganira ari na cya kintu uzosanga gushika uno munsi uzosanga kiriko kiragendeza ibiganiro rero jewe cyane cyane ikintu nosaba ni uko leta n'abagarumye bose boja hamwe bagafata bakavuga ati twe dukeneye yuko uburundi bwacu bukira amahoro dukeneye yuko ata bintu by'injyane bizosubira kugaruka ngaha mu gihugu c'uburundi yega ibi byose ntibisigura yuko amahanga makungu ariyo azoza gutorera amahoro n'umutekano ngaha mu burundi umuzi uri mu barundi nyene amakungu azoza kwenteropera avuga ati agomba twumvikanishe ari uko twebwe nyene abarundi twabanza kuvyumvikana tukaja hamwe inyungwana simamazaho twese tukazirengera leta ndazi bari muri leta ku vy'ukuri bayihagarariye kubera bafite ikintu bayironderako abo umuntu uzanye abo muri opozisiyo bafite nawe ikindi kintu barondera ku mbure cyo mu nyungu zo hejuru icyo twasaba ni uko bagerageza baka bose bakarengera inyungu zabo kugira duharanire amahoro n'umutekano mu gihugu cy'uburundi kuby'ukuri intambara ku by'ukuri intambara uburundi bwayiciyemo kandi ni nyinshi yadusesereje twari twifuza yuko iyindi ntambara yogaruka aho barahageze yuko twubaka uburundi bwacu urakoze aronsenge wumva reka dusabe professeur libera ntibashira kandagira ico avuze ko vyashikirijwe na frederic nshimirimana uh, avuga ko urwaruka rudahabwa ikibanza reka akababaza n'akazoza ku burundi reka aca duga ku ijambo namwe muvuga ko abanyapolitiki bakwiye gushira inyungu z'igihugu ubwa mbere imbere ya vyose reka ntibashira kandi duga ku ijambo yego nuzeye frederic yavuze ati kazoza ku burundi kazoba kahe mu gihe abo boguma badadika ntibaje kuganira kazoza ku burundi kazoba kabi cyane kuko uravye aho igihugu ubutunzi bw'igihugu bugeze uno munsi nuzeye imfashanyo yava mu mahanga mu bihugu bibanyi bigenzi byahagaze murabona ko ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi kandi bata ibiganiro bitabaye vuba ngo imfashanyo isubire kugaruka kazoza kakazoguma katituka ku byerekeye urwaruka ndamushigikiye cyane kuko urwaruka rwarakoreshejwe rurakoreshwa mugabo iyo hageze gutorera inyishu ibibazo biri mu burundi bagakumirwa icyo kibazo rero cyo kwigwa neza bakagwaruka rugaserukirwa mu buryo bwinshi baciye mu minuze mu mihari iserukira urwaruka canke imihari yegamiye imigambwe abari mu migambwe bakiri batoyi bakaserukira bagaserukira urwo rwaruka ku nsengi yumva haro yavuze neza cyane ni ibyiyumvo byaterereye nta n'ikibazo kiriho we wagira ati ineza igikuru cyihutirwa n'amahoro n'amahoro y'abarundi bose ibyo nabyo kugira amahoro aboneke ni uko abanyapolitiki boja hamwe ntibashire imbere inyungu zabo bashire imbere inyungu y'umunyagihugu inyungu y'igihugu n'urwaruka cyane cyane kazuza kejo ibyo rero ni ibintu byumvikana kandi abarundi bose bifuza kugira amahoro n'umutekano agaruke na cyane cyane bagiye muri ibyo biganiro ntibaze bahendane baze bayage ukuri bashireho amahoro arama mu myaka cumi cyangwa cumi n'itanu abana bacu ntibaze basubire mu ihumbi egome reka professeur tanazi gahungu namwe mugire ico muvuze ku vyashikirijwe na Frederic Nshimimana baza kazoza ku Burundi eka naro sengiyumva avuga ko aboja mu biganiro bose boshira imbere inyungu z'igihugu tuga kwijambo ego gikuru cyane bavuze mu ni ibyo by'uko urwaruka rukwiye kuba rufise abarushi abaru serukira muri ayo muri ibyo biganiro iryo ni ijambo rikwiye ahubwo turakwiye kurikeza rwose hanyuma mugabo uko bari ko baravuga hariho ijambo riteye amakenga kumbuye nko ku muntu aba muri abo bavuga ba diaspora ni uko umuwenga mu burundi turi ko turavuga leta tuba tuvuze yuko leta itwawe n'umuntu n'urwego rumwe rwonyine nibaza yuko tugomba tugomba kwifuza yuko mu minsi iza haba yindi leta twemera yuko muri leta harimwo abari mu mugambwe watsinze n'iyindi migambwe yose nk'uko iyo nama yarusha ibivuga hanyuma kudadaza tugakwiye dukwiye kubisubiramo tukaraba neza kudadaza ntitwari dukwiye kuba arido turaba kuko uwo muhuza twatowe si bo si uwo mugambwe uri ku ntwaro saba bari muri opozisiyo bari mu ntwaro nibaza tugomba kuvuga leta si leta si bose bazotumigwa baratumirwa na baratumirwa na na n'umuhuza uwo muhuza niwe azotanga izo twita kiritere ziti uwo muntu rero tuzotumira azoza ashigikiye iki n'iki n'iki n'iki n'iki hanyuma baraba ukuntu bubuza ahubwo abuza yuko umuntu bamutumiye aca bari wavuga ati jewe nanse uwo n'uwo n'uwo ko duhura keretse muri izo kiritere bemeye kuko kwemera kiritere ibyo bikomeye cyane cyane izo kiritere bamaze kuzemera ntibyotuma rero umuntu umwe ari wabuze uwundi ati we ntuze ibyo rero nabyo rero birakwiye kuko gikuru nk'uko jewe namye mvuga nuko uburundi bwashatse amahoro kuva kera uburundi bwashatse umutekano kuva kera ingo turabe rero yuko uwo twatoye yafise imigambi bamutumye ibikwiye ibyo bikwiye kandi bakamuha n'ububasha bukwiye kuko uzoshobora guhuza abashobora kuvugira abandi barundi nta bindi nokongera ko egomeye turi kumwe n'umunywanyi eri nsengiyumva mwiriwe neza
ndaguhaye mwiriwe cyane rwose ku iradiyo ijwi rya amerika mwiriwe neza murafite ikibazo ndabona akanya kagiye ikibazo kigufi cyane rwose cyangwa icyiyumviro ndahaye na mwiriwe abo onye abo banyacyubahiro mwatumiyeho amaha ikibazo cy'iwanjye uno munsi uko ndabibona twamye twumviriza ku kiganiro cyaciye ku iradiyo isanganiro umuvugizi w'umugambwe avuga ati ntawoza arafata abo bantu bavuga ngo bafashe ngo imigwingo igwana ngo bace babahamagarira mu biganiro ubwo nyene umuvugizi w'umugambi w'uwuhe umuvugizi w'umugambi w'uwuhe
umuvugizi w'umugambi sendedesibet yavuze ati ntiyosha aza aratumira abantu bumvise bavuga ngo ngo bafise ngo imigwi igwana kuko yatanze akarori ati twebwe twari dufise ahantu dutwara ati mugabo abo bantu nta n'umutumba n'umwe bafise batwara ubwo honye ntibyoba ari byo bituma batabatumira mu biganiro ku kubera bakoze amakosa novuga yuko bashatse gutembagaza ubutegetsi bwitorewe n'abanyagihugu hama ikindi kibazo kigira kabiri nashaka kubaza hamwe hamwe mu kwicumi batoshika ku masezerano bizoheza bibandanye gute kuko baramaze kuvuga muri sendedefudedi ko afite amasezerano azigera abaho nashaka abo batumire bampe umuco murakoze cyane
reka tubaha akanya bagira icyo bishyuye mushyirantahe libera ntibashaka kandi mwishyure icyo kibazo cya elise gihumva muce mubwira ko muterakamo abanyapolitiki bazohura yarusha mu kwezi kw'icumi nk'uko bitekanijwe umunota umwe uzawukoze ego imigurwana irakenewe kubera iki kuko amatwi asumira hariho abasuda benshi b'igihugu bahunze niyumvira ko bashika barenga nk'ibihumbi bibiri murumva rero ko ari ingorane ku gihugu mu gihe hoba hari abantu bazi kurasa bize kurasa bari hanze kandi bakaba bahunze ingorane ziri mu gihugu yabo rero no kubumviriza nabo nyine bashikirize ingorane zabo nuzeye hatabaye amasezerano mu kwezi kw'icumi nibaza yuko hariho uburyo bwa diplomasi ntibitangaje mbere ko hari ibintu byinshi bihurizanye
ibi bya bya bya bya CPI
ndabona akanya kagiye yego hariho rero nuzera diplomasi ko irakora nibaza ko amasezerano ashobora kutaba mugabo azoba mu maguru masha kuko nta nkeka yuko leta itaza kuja mu biganiro professor atanazi gahungu namwe muduga ku ijambo ariko twavuga ko ikibazo cyo kurasa mushanahe ntibashira kandi avuze ari ikibazo cyo gushira inyuma kuko ubutegetsi bwose bwoca mu matora duga ku ijambo utanazi gahungu akanya gatoya cyane ibyo bintu byo kurasa jewe ntabyo nagomba kuko ntewukumbure ntabyo nuba nzi neza nagomba gusa kuvuga yuko ibyo byo kwibaza yuko mu kwezi kw'icumi ayo mase ayo ma iyo uwo mwumvikano utazoba umuntu sibyo yora yoraba ahubwo yovuga ati reka turabe neza ndabona akanya kagiye professeur Athanas Gahungu ndagushimiye cyane rwose ndagushimiye nawe mushanahe liberane hashira kandi turashimiye abanyawanyu b'iradiyo ijwi ry'amerika bose badutekamo turashimiye ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma nafatukarara yegeranije ikiganiro turabashimiye mwese inshuti mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese